murumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mwaramutse neza ni thomas kamirindi ubasuhuza uyu munsi ni kuwa mbere tariki ya makumyabiri na kabiri ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani radiyo ijwi ry'amerika ni kuri interineti radiyo yacu voa akadomo komu naho ku maradiyo yanyu turi kuri fm mirongo cyenda na kane n'ibice cyenda na mirongo cyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda amezi atanu nta giceri cyatanu kandi byitwa ngo leta iba yayatanze ngo bayaduhe hari umumama wampaye ikiraka cyo kujya mumesera imyenda iyo namumeseye ama mafaranga ibihumbi bibiri uyu ni umwe mu banyeshuri b'abanyarwanda barokotse jenoside bamaze icyo gihe cyose farg itabaha amafaranga naho mu burundi amnesty international isanga akamarampaka yari ikwiye kwigizwayo ziriya rero zari ingingo nkuru z'amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari ariko nk'uko mubizi abanzirizwa nayo hirya no hino ku isi aya mwateguriwe kandi murayagezwaho na aloyizi bigirimana
urakoze thomas tuyahere aha muri leta z'ubumwe za amerika senateri mici makunere arongoye umurwi w'abashingamateka b'abarepubulikane biganza inama nshingamateka aha muri leta z'ubumwe za amerika yashikirije ko kuri uyu wa mbere igihe cy'isaha zitandatu z'umutaga ariho bashobora kuzotora itegeko ryongera kugurura ibikorwa bya leta y'amerika byahagaze inyuma y'isaha zitandatu z'ijoro ku munsi wa gatanu abashingamateka bazemeza guha amafaranga leta izoba irakoresha mu ndwi zitatu ziri imbere mu gihe bazoba bakiri ko barabandanya ibiganiro abarongoye imirwi yose muri iyo nama nshingamateka hamwe n'abashingamateka bo ku mpande zose uko ari zibiri kuri uyu munsi w'imana bawumaze mu biganiro kugira barondere inzira yo gukemura ibibazo byerekeye abimukira ari nabyo byatumye ibikorwa bya leta bihagarara ariko gushika ubu ntibiramenyekana neza intambwe ivyo biganiro biza bimaze gushikako kugeza ubu rero ibikorwa vya leta ya amerika biracahagaze kiretse ibisata nkoramutima vy'igihugu bimwe bimwe nk'ibijanye n'umutekano w'igihugu hamwe n'ibindi vyemerewe kuba birabandanya imirimo abantu bashika kuri batanu barapfuye abandi barenga mirongo itatu na batatu barakomereka mu myiyerekano yatunganijwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ejo ku munsi w'imana ishyirahamwe mpuzamakunguni ritangaza ko igipolisi cyakoresheje ibyuka bikoroza amosozi hamwe n'amasasu mu gushwiragiza abantu baharurwa mu bihumbi amajana bari muri iyo myiyerekano yatunganijwe mu gihugu cyose ekereziya katolika hamwe n'abaharanira agatoya ka muntu bari bahamagaje imyiyerekano yo mu mahoro ku murwa mukuru Kinshasa igoma rubumbashi no mu bindi bisagara bikomeye iyo myiyerekano yahindutsemwo ubwicanyi mu gihe igipolisi caciye gikoresha inguvu mu gushwiragiza abantu umuvugizi wa oni florence marshal avuga ko igipolisi cahagaritse abantu mirongo itandatu n'icenda mu gihugu cyose abantu batanu bakaba barapfiriye i Kinshasa ariko ntibiramenyekana ko muri abo bapfuye harimwo n'abapolisi muri afurika kandi abasirikare b'inserukarukambye ba tunisiya barishe umutegetsi akomeye wa al qaida mu karere ka magrebe mu misozi ihanamye mu burengero bw'icyo gihugu hafi y'urubibe na algeria ku munsi wa gatandatu abategetsi ba tunisiya bavuga ko uwo murwanyi azwi ku izina rya bilel kobi yari umufasha wa abu musab abdul wadud arongoye uwo muhari w'iterabwoba umuhari wa leta ya kisilamu niwo wama wigambye ko ubwaba ibitero muri tunisiya harimo n'igitero ku ihoteli hamwe n'icyo ku musigiti cyahitanye ba mukerarugendo batari bake mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu abanyetunisiya barenga ibihumbi bitatu nibo bavuye mu gihugu bajya mu rugamba ku ruhande rw'umuhari wa leta ya kisilamu n'iyindi mirwi mu bihugu bya iraki siriya na libiya abategetsi baratanguye kwitegurira ibitero bishobora kuba mu gihe bogaruka mu gihugu cy'abibarutse muri afganisitani abasirikare ba leta ejo ku munsi w'imana barabohoje ihoteli mpuzamakungu ku murwa mukuru kabul yari yafashwe n'abantu bitwaje ibirwanisho ahasize ubuzima abatari bake harimwo n'abanyamahanga cumi na bane icyo gitero cyatanguye ku munsi wa gatandatu ku murwa mukuru kabule umumenshi makuru wo muri afganisitani yashitse ahabereye icyo gitero ejo ku munsi w'imana yatangaje ko yabonye ibiziga bitari bike muri iyo hoteli televiziyo toro news yo muri icyo gihugu yatangaje ko abantu bashika mirongo ine na batatu bafuye ikompanyi y'indege kamu yo muri afghanistan ivuga ko cumi mu bakozi bayo bafiriye muri icyo gitero harimwo abadereva b'indege batanu abanya venezuela abanya afghanistan abanyavenezuela murambabariya babiri hamwe n'abanya ukraine batandatu bari mu basize ubuzima muri icyo gitero umukuru w'igihugu cya palestina mahmoud abbas agiye gusaba ko umugaragaro ishyirahamwe ry'ubumwe bwa buraya kwemera ko leta ya palestina ibaho ni mu gihe ni mu mubonano agirana kuri wa mbere i buruseli mu bubirigi n'uwujejwe imigenderanire muri uyu muryango perezida abbas yiteze ko abashikiranganji b'imigenderanire ba buraya bemeza bose atawuvuyemo ko palestina ari igihugu uburyo bwo kwishura ku ngingo iheruka gufatwa na donald trump wa amerika yemeza ko yerusalemu ari umurwa mukuru wa israel ibyo byatangajwe n'umushikiranganji wa palestina ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu riyad al marki urwo rugendo rwa mahmud abbas i buruseli mu birwi ruhuriranye n'urugendo icegera cy'umukuru w'igihugu muri leta z'ubumwe za amerika mike pence arimwo muri misiri yorodaniya na israeli urugendo abategetsi ba palestina batahaye agaciro na gato
aya rero yari amakuru yo hirya no hino ku isi muracyumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi no ku rubuga rwa interineti wazi itatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu noneho rero amakuru yo mu biyaga bigari umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu amnesty international usanga kamarampaka ku itegeko nshinga rivuguruye ry'uburundi itazi y'igihe kubera abanyagihugu benshi bakiri mu buhungiro eroge wirika neza yaduteguriye inkuru Hashen Nicholson umushakashatsi wa Amnesty International ku bibazo by'Uburundi n'u Rwanda yemeza ko igihe cyatowe kubaza abarundi muri kamarampaka ku bijanye n'ihinyanyurwa ry'ibwirizwa nshingiro atari ciza na gato En tant qu'Amnesty International, on trouve que tout changement majeur, tant que cet changement visé de, de la Constitution, doit être mené par un processus hagira ati nka amnesty internationale tubona ko impinduka ikomeye yose nko guhinyanyura ibwirizwa nshingiro itegerezwa guhurizwa ko na bose bakagishwa inama urazi ibyabaye haheze imyaka ibiri aho mu mashyirahamwe n'ibinyamakuru byigenga bahunze igihugu ubwigenge bwo gushikiriza ibyiyumviro bukabandanya gucubya turarajwe ishinga n'ibihe iyo kamarampaka izoberamo ariko icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu asanga aya makenga ya nicolson atafatira afise gaston sindimwo ibyo birabangiriwe ni ijambo ryama rikoreshwa iminsi yose hegereje ibihe nk'ibi ryahindurwa ibirizwa shingiro mu bihumbi bibiri na gatanu imvugo nk'iyo yarabaye ngo vyoba birarindiriwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane bagerageje kugira ngo bahindure ibirizwa shingiro naho nyine bavuze ngo vyoba birarindiriwe twebwe rero ku bwacu ubutari bugusige bwo kubanza nicyo gituma twe tuvuga tuti igikorwa twakoze uno munsi ntitwokibikiye ejo kuko mu buzima bwa minsi yose hari abama bakwega amaguru twebwe rero twafashe inzira y'uko kugira ngo dusohore burundi mu nzira y'ingorane twashatse ko ibyo bwiza shingiro turihindura kandi ku neza y'abarundi bose abarundi bari hanze ni benshi cyane tuvuze ngo turindire abarundi bari hanze duhindura ubwiza shingiro ntibotaha rimwe bose naho bitokunda ko bose batahira rimwe umupfasoni nicolson ashimangira ivyemezo vyiwe Nous avons parlé avec beaucoup de réfugiés euh, dans les deux dernières années qui nous ont dit qu'ils ont toujours, ils ont toujours peur de rentrer chez eux, de rentrer au Burundi. Donc je crois que twaravuganye n'impunzi nyinshi muri iyi myaka ibiri iheze zitubwira ko dufite ubwoba bwo gutahuka iwabo mu Burundi nibaza rero ko atari ico gihe co kwiyumvira kugira impinduka zikomeye gutyo mu gihugu hatabanje gutorwa umuti w'izindi ngorane zifise muri kino gihe amatohoza twakoze ku banyagihugu atari ku banyepolitiki bo rwego rw'igihugu gusa ahubwo harimo n'abo mu mitumba ya kure mu ducimbiri abatavuga rumwe na leta canke bavuganye na bamwe mu bagwanya ubutegetsi canke naho gusa banse kuba abanywanyi b'umugambi uri ku butegetsi baratubwiye iterabwoba bagirirwa muri iki gihe abantu babandanya guhunga igihugu kubera batinya gushikiriza ivyiyumviro vyabo sinibaza rero ko vyoroshe kwemeza abantu ko vyose bigenda neza
ubu niko hasheli nikolson yemeza icegera ca mbere ca perezida nkunziza n'abahumuriza ko impinyanyuro z'ibw'izo nshingiro zitazoza zigira umugwi n'umwe zorohereza kurusha iyindi mu bihumbi bibiri na gatanu igihe barihindura bavuga ko basukira mu coze abatwara muri urwo bw'izo nshingiro nyene niyo ryabakuye harya rero ibyizwa shingiro ni ibyizwa shingiro ry'abarundi bo uno munsi twebwe turi ngaha umugabo uri ku butegetsi uri ngaha twe dukora ibyizwa shingiro ry'abarundi apana ry'iwacu bijya bari bagize by'ibwirizwa shingiro ry'ingingo c'umukuru w'igihugu imyaka itanu uraca usanga iyindi iteko ijana atatu na kabiri bagaca bavuga yuko ikigo c'ifata kibanza kari akantu bari bikwegeye ko bishoneye ko impuzu bashobora kwiyambika bo nyene mugo basanga umunsi wo kuyambara iyo mpuzu barahwereye ikayambara abandi nico gituma twebwe twogira ibwirizwa shingiro rizokwamaho abarundi bose bazoguma bakurikiza kiretse hageze ko bahindura gusa uryo bwirizwa shingiro rero sinovuga yuko bitworohereza kuko nta wuzi uzotsinda ejo ko bamwe bavuga ngo barakomeye cyangwa baragira hano ntibaje mu ihiganwa hanyuma iryo bwirizwa shingiro nabo nyene riborohereze kuko bazoba bafise abanywanyi benshi sindimwo ashimangiza uturorera ivyo avuga umwuga muri sana iporona niwo bashizeho ivyigara vya mbere ivyigara vya kabiri vy'umukuru w'igihugu hanyuma ikigega ca mbere bacamuha kugenzura ubushikiranganji cane cane bukukira umukuru w'igihugu bari bazi yuko umukuru w'igihugu azokwama n'umuporome mugabo igihe uruhigi ruhindukiye uremera bijya washize nicyo gituma uno munsi tutokwimba twigera ahubwo twokwimba tugera abarundi atagihindutse amatora ya kamarampaka yo kwemeza canke guhakana imyinyanyo z'ubwirizwa nshingiro ry'u Burundi azoba mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka nk'uko vyatangajwe n'umugwisani ujejwe gutunganya amatora haheze indwi zibiri amashirahamwe mirongo ibiri n'atatu yigenga atanguje urugamba yitiriye teshwute rwo kwiyamiriza iyo nteguro asigura ko ishobora gutuma igihugu gisubira mu njyane z'intambara eroje buri kaneza nairobi ijwi rya amerika iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mu rwanda bamwe mu bagenerwabikorwa b'ikigega gitera inkunga abatishoboye barokoze jenoside yakorewe abatutsi farge babayeho nabi umunyamakuru w'ijwi rya amerika eric bagira ubusa yaganiriye by'umwihariko na bamwe mu banyeshuri biga muri za kaminuza n'amashuri makuru araduha amakuru yabo amezi atanu nta giceri cy'atanu kandi byitwa ngo leta iba yayatanze ngo bayaduhe ntabwo babasobanurira impamvu bo impamvu ntabwo bayitubwiye gusa nagiyeyo nkasanga umudamu arambwira ngo ese muzahora muteze amaboko kugeza ryari umwe mu bagizwe imfubyi na jenoside aratekereza ijwi rya amerika akababaro ke na bagenzi be babayemo kubera bamaze amezi agera muri atanu ikigega cya leta gitera inkunga abatishoboye barokotse jenoside yakorewe abatutsi farije kitabaha amafaranga abatunga muri za kaminuza n'amashuri makuru uwo tuganira ku mpamvu z'umutekano we tumuhimbye gasasira yiga muri kaminuza y'u rwanda ishami ry'uburezi i kigali we na bagenzi be baravuga ko kubera igihe gishize ikigega farije kitabaha amafaranga abatunga ubuzima bubashaririye kubera kubura ayo mafaranga amutunga muri kaminuza gasasira yahisemo kuba mu buzima bugoye koko acumbika mu nzu y'icyumba kimwe gito mu karere ka gasaba kingisha urugi rw'imbaho n'amabati bishaje ukinjira mu nzu biragoye kubona aho ukandagira kubera ari naho asasa akarambika umusaya inzu yinjijemo ijwi rya amerika mpagaze gutya nkatera intambwe gutya iyi si iya mbere iyi ni iya kabiri ubu ni ubugari mu burebure kandebe mu burebure mvuye ku muryango gasasiri kacyiru mu mujyi wa kigali inzu ayibanamo n'undi muvandimwe bayikodesha amafaranga ibihumbi cumi na bitanu ku kwezi ku ruhande rwe iyo atagiye kwiga akora akazi ko kumesera imyenda abanyakigali ngo abashe kubaho hari umumama wampaye ikiraka cyo kujya mumesera imyenda kugira ngo ndebe yuko nabona amafaranga mumesera gatatu mu cyumweru iyo namumeseye ama amafaranga ibihumbi bibiri ubwo gatatu ama amafaranga ibihumbi bitandatu amakuru y'iki kibazo cy'abiga muri kaminuza n'amashuri makuru mu rwanda badaheruka amafaranga bagenerwa n'ikigega farije ijwi rya amerika yamenye biciye ku mbuga nkoranyambaga aho twakanze hose haba muri kaminuza nkuru y'u rwanda ishami rya huye ndetse no muri kisite batinye kukivugaho uyu watinyutse twasuye mu icumbi rye yavuze ko hari abagiye bagerageza kukivugaho mu bindi bihe bikabagwa nabi hari abana bo muri yerika babuze nabo buruse gutya bigeze mu itangazamakuru kuko ngo babivuze bahamagara uwari ubahagarariye muri ARG ngo abo bantu mubatwandikire babashyiraho iterabwoba ubundi birinda bigera mu itangazamakuru abantu bagiye bakemura ibibazo hakiri kare birababaje biteye n'agahinda kandi ni n'igisebo ku rwanda rwose u rwanda rurimo umutekano ariko muzajya mushyingura nabi inzara yishe ijwi rya amerika yashatse kumenya icyo ubutegetsi bwa farije buvuga kuri ibi bibazo maze ijya ku biro bikuru byayo mu mujyi wa kigali mu biro by'ushinzwe itumanaho muri farije yavuganye na bwana teofile ruberangeye ukuriye farije maze ruberangeye amubwira ko tugomba kuvugisha madame dafi mukakigeri ushinzwe gahunda za farije tutaratsimbuka kuri farije twahamagaye mukakigeri kuri telefone ye ngendanwa ntiyitaba ntiyanasubiza ubutumwa bugufi twamwoherereje amasaha yigiyeyo byabaye ngombwa ko duhindura telefone twakoreshaga tumuhamagara maze muri make dusubiza muri aya magambo cyiza ni uko mwabaza umuyobozi mukuru wa farije kuko ntabwo ndi umuvugizi wayo twongeye kugerageza ubutegetsi bukuru bwa farije ntibyakunda haba ku kwitaba cyangwa gusubiza ubutumwa bugufi twabwoherereje nyuma yo kuduhererekanya hagati yabo kugeza igihe twateguraga iyi nkuru byarangiye tutabashije kumenya igisubizo ku ruhuri rw'ibibazo bigarukwaho n'abagenerwabikorwa ba farije hagati aho abagenerwabikorwa bo ntibabura kugira ibyo bibaza bishingiye ku bibazo bafite ngewe nibaza abantu baduhagarariye hariya muri farije niba bagira umutima wa kimuntu ngewe byaranyobeye rwose kuko ari abantu rwose batekerereza imfubyi bakagombye ikibazo kugifata bakacyishyiraho ubwabo ku buryo amezi nibura atanu agomba gushira bavuga ati ese umwana duhagarariye abayeho ati ntibabe abantu bo mu biro gusa kuri ubu kubera amafaranga yagombye kumufasha mu myigire n'imibereho uyu wemeza ko ari imfubyi buri buri ngo agerageza kwisunga bagenzi be nabo mu nzira zigoranye gasasira nanone za note tugura dufotoza n'ibiki byose uburyo twiga ucunga umwana uyifite mukigana noneho we yaba agiye kuruhuka wowe ugasigara uyihingamo kugira ngo urebe ko ubifata gasasira yagize ibyo asaba ubutegetsi mu izina rye na bagenzi be tukaba dusaba rero ubutegetsi bw'u rwanda kugira ngo barebe ikibazo kiri hariya mu kigo gishinzwe abagenerwabikorwa ba farije barebe ubwo buyobozi burimo icyo bukora naho ubundi bitabaye ibyo ntaho twaba tuva nta naho twaba tujya bamwe muri aba banyeshuri barihirwa n'ikigega farije bari kwiga mu buryo bugoranye baragaragara nk'urugero rwiza rw'uruhuri rw'ibibazo bisanzwe mu rwego rw'uburezi mu rwanda kandi mu ntero n'inyandiko intumbero y'ubutegetsi ni ukuzanzamura ireme ry'uburezi rikomeje gucumbagira hari ibishobora gutera kwibaza byinshi ariko nanone nk'uyu twahimbye gasasira yiga mu mwaka wa kane arabura amezi make ngo aba ageze ku isoko ry'umurimo yiga uburezi kandi birashoboka ko yazakora ibyo yize mu gihe avuga ko we nta cyizere yifitiye mbona nkurikije ubuzima nizemo na kondisiyo nabayemo rwose kujya guhatana ku isoko ry'umurimo nkavuga ati wenda nzahangana n'umuntu wize neza mbona rwose guhangana nawe ngo mutsinde sinzi aho byaturuka aha bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda siporo n'imikino joseph hareruya yatsinze isiganwa ry'amagare muri gabon claude munyandinda aratubwira ya makuru inkuru yabaye kimomo mu mukino w'abisiganwa ku magare umunyarwanda joseph areruya yaraye yegukanye isiganwa riza ku mwanya wa mbere muri afurika ari ryo la tropical amisa bongo ryo mu gihugu cya gabon uyu musore w'imyaka makumyabiri n'umwe wavukiye mu karere ka kayonza mu ntara y'uburasirazuba yashoboye kugumana umwenda w'umuhondo yari yambitswe kwa kane w'icyumweru gishize maze ku munsi w'ejo ku cyumweru mu ntera ya nyuma arakomeza arahatana kugeza ku ndunduro muri iyi ntera isoza y'ibirometero ijana na mirongo itatu na bitatu kuva ahitwa bikere berekeza ibreville areruya yaje mu kivunge cy'abageze mbere ku murongo usoza yandikwa ku mwanya wa makumyabiri na kane ariko mu by'ukuri yakoresheje ibihe bingana n'ibyo watsinze iyi ntera umutaliyani luka pacioni ku ku giteranyo rusange cy'iri siganwa ryose areruya joseph yaje ku isonga aba umunyafurika wa gatatu wegukanye la tropical amisa bongo nyuma y'umunya eritrea nathanael berhan na rafa chitiwi w'umunyatunisiya tunyarukiye mu mupira w'amaguru ejo bundi kuwa gatandatu mu rwanda hatangiye irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'umunsi w'intwari amakipe yarangije mu myanya ine ya mbere muri shampiyona iheruka niyo arimo kurushanwa ayo ni rayon siporo polisi fc apr fc na as kigali ikipe ya rayon siporo yaguye miswi na as kigali banganya ubusa ku busa mu mukino watangiye isaa cyenda n'igice kuri stade amahoro i remera mbere y'uyu mukino hari habanje uwahuje polisi fc na apr fc polisi fc yatsinze apr fc igitego kimwe ku busa innocent seninga umutoza wa polisi fc aratubwira ibanga yakoresheje kugira ngo yegukane amanota atatu ikintu cya mbere twakoze ni creativity kuba twarundiye usene asanga ari umukinnyi ukina muri akise tukamukinisha nka playmaker bikaza kurangiza nawe utsinze igitego kandi turi abakinnyi bakeya dufite inferiorite numerique biba ko ari ibintu byiza byatanze umusaruro ikindi cya kabiri ni uko habayeho kujera match twakina je defensifu ariko tudadefandira muri muri ka yacu cyane ahubwo turi turi imipira muri mediane twayibona tukagerageza gukinisha umwataka umwe twayonera systeme de jeu duhita dukina bane twatangiye bane batatu batatu duhita dushyira kuri bane bane umwe ariko amafueri agarukamo kugira ngo dukoreshe inombure muri mediane bituma tujira match ku ruhande rwa APRFC umutoza Jimmy Murisa ati iyo byanze biba byanze ahasigaye ni ugushakira mu mikino izakurikiraho polisi basubiye inyuma ubona ko organisation yabo yari nziza biratunanira gupenetra ikinyi bagerageje ku biranga bavuga yuko umupira nyine bibaho ubu ni uko byagenze ni ugutegura iyindi maki iri rushanwa ry'intwari rizakomeza kuwa gatandatu w'iki cyumweru rizasozwe kuwa kane w'icyumweru gitaha tariki ya mbere gashyantare mu mupira w'amaguru kandi ejo kuwa kabiri ikipe y'igihugu y'u rwanda ifite umukino utoroshye uzayihuza na libiya mu gusoza amajonjora mu matsinda mu irushanwa rya shani ririmo kubera muri maroke amavubi y'u rwanda arasabwa nibura kunganya na libiya kugira ngo yizere kwinjira mu kimwe cya kane kirangiza bitabaye ibyo umutoza antoine he n'abahungu ayoboye nibaramuka batsinzwe uyu mukino amanota ane bamaze gukorera ubwo banganyaga na nigeria hanyuma bagatsinda guine ekwatoriyari yahita ahinduka imfabusa bagasezererwa yari claude munyandinda i kigali
siporo mu burundi shampiyona y'umupira w'amaguru yatangiye igice cya kabiri cyo kwishyurana evariste nziko abanyankara bikurikira mu mpera z'indwi twari turangije hatanguye igice cya kabiri cy'ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu cyicaro cya mbere ku rwego rw'igihugu faze ruturu mu gifaransa urukino rwuguruye ihiganwa rwabaye ku munsi wa gatatu kuri stade mu ruyigi flambo doreste yari iramutse yakira lidia ridike burundi sport for africa y'ubujumbura ubutekerera ibitsindo bibiri ku busa kuri wa gatandatu naho kuri stade prince rwa gasore habaye urukino rumwe gusa lejenes atletike wanganije na mesaje y'ubujumbura ubusa ku bundi imigwi yose yo mu gisagara ca bujumbura kuri uwa mungu naho habaye inkino zitandatu ku kibuga citiriwe umuganda rudoviko rwa gasore igihe c'isaha umunani leriyere y'ubujumbura watsinze musongati w'igitega kimwe ku busa igihe c'isaha icumi naho kuri ico kibuga nyene citiriwe umuganda rudoviko rwa gasore atletico olympique watsinze interstar kimwe ku busa mu gihugu hagati igitega kuri stade y'igitega egrenari w'umakamba watsinze delta star wo mu gatumba bibiri ku busa kuri stade ibyizigiro mu rumonge naho vitaro wari uramutse wakira flambo du centre w'igitega vitaro niwe watahukanye intsinzi y'igitsindo kimwe ku busa bwa flambo du centre imuyinga olympic star wakiriye ngozi city w'ingozi olympic star niwe watahukanye intsinzi ya bitatu kuri kimwe ca ngozi city mu ruyigi flambo de leste wari uramutse wakira mesaje ngozi wo mu ntara ya ngozi urwo rukino rwarangiye iyo migwi yose inganya ubusa ku bundi mu cyicaro cya kabiri naho ihiganwa ryari rigeze ku munsi ugira kabiri kuri uyu wa gatanu ku kibuga cyitiriwe umuganura Rudoviko rwa gasore umugwi w'igipolisi rukinzo watsinze transport kimwe ku busa kuri uyu wa gatandatu no kuri w'imana iryo higanwa ryarabandanije bumamuru watsinze muzinga bitatu kuri kimwe rusizi wo mu ntara ya cibitoke watekereye volontere bine ku busa rumonge city nawo watsinze magara star yose yo mu rumonge ibitsindo bibiri ku busa moso shuga wo mu ntara ya rutana watekereye inite y'umuyinga ibitsindo bibiri kuri kimwe burundi siporo dinamike nawo watsinze espoir wo mu gatumba bibiri ku busa busoni star wo mu ntara ya kirundo nawo wanganije na reserefa y'ububanza ubusa ku bundi lekoko wo mu rumonge nawo ukaba watsindiwe imuhira na kayanza united igitsindo kimwe ku busa mu mupira w'amaboko volleyball naho nyene ihiganwa ryarabandanije mu mpera z'indwi twaraye turangije kuri uwa gatandatu ku ruhande rw'abigeme lezase watsinze new colombe iseti zitatu kuri imwe ku ruhande rw'abagabo amikale watsinze rukinzo iseti zitatu kuri zibiri kuri uwimana ku ruhande rw'abigeme muzinga watsinze new colombe iseti zitatu ku busa lezase nawo utsinda genda light club iseti zitatu kuri zibiri ku ruhande rw'abagabo muzinga batekereye rumuri iseti zitatu ku busa mu buraruko bw'uburundi naho hariya mu ntara ya ngozi ishuri ryisumbuye don bosco ryabaye irya mbere kuri uyu wa gatandatu mu higanwa rihuza amashuri yisumbuye yo muri iyo ntara mu mupira w'amaboko basketball aho ryihanije riseka iremba yo ngaha nyine ingozi mu kuritsinda amanota amajana abiri n'atatu kuri ane iryo higanwa rikaba ryerekanye ko basketball iteye imbere gusa ku migwa mikuru y'intara gusumba mu gihugu hagati bujumbura evariste nzikobanyanka ijwi ry'amerika
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ubu noneho rigiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika
kuba perezida robert mugabe yaratanze ubutegetsi mu kwezi kwa cumi na kumwe byahaye amahirwe abanyazimbabwe bazahaye igihe kirekire hafi imyaka mirongo ine y'ubuyobozi bwa mugabe yaranzwe n'ibibazo bikomeye by'ubukungu urugomo kwirengagiza ubutegetsi bugendera ku mategeko no kutita ku burenganzira bw'ibanze bw'ikiremwamuntu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe amerika yashyizeho ibihano kuri guverinoma ya zimbabwe ibyo birimo ibyerekeye ubukungu ku bantu ku giti cyabo hamwe n'ibigo ibyo bihano bibuza guhana ibikoresho bya gisirikari na za serivisi binahagarika ihererekanwa ry'imfashanyo itari y'ubutabazi hagati ya guverinoma n'indi cyakora nk'uko umusigire mukuru wungirije wa sekretari wa departoma ya leta muri amerika ushinzwe ibibazo bya afurika stephanie sullivan aheruka kubyibutsa ubwo yasobanuriraga kongere leta zunze ubumwe za amerika zakomeje umubano mwiza ukomeye n'abaturage ba zimbabwe kuva zimbabwe ibonye ubwigenge mu gihumbi kimwe magana cyenda na mirongo inani amerika yagiye iyiha inkunga ku rwego rw'ubuvuzi ibiribwa uburezi n'amahirwe ku banyazimbabwe mu byerekeye ubukungu cyakora ubu nta nkunga y'amahanga inyura muri guverinoma umusigire mukuru wungirije wa sekretari wa departoma ya leta muri amerika ushinzwe ibibazo bya afurika stephanie sullivan yanagize ati impinduka muri guverinoma ya zimbabwe itanga amahirwe y'ivugurura rishobora gutuma amerika igira icyo ikora muri zimbabwe mu buryo tutari duherutse kubikora yashimangiye ko perezida uriho muri zimbabwe emerson mnangagwa agomba kwerekana ubwitange bwa demokarasi buhamye kandi buzageza zimbabwe ku iterambere ingamba za amerika kugira ngo yagure uruhare rwayo zisaba kwibanda kuri demokarasi ishingiye ku itegeko nshinga amatora yisanzuye kandi atabogamye kubaha uburenganzira bw'ikiremwamuntu ubuyobozi bugendera ku mategeko hamwe n'ubuhahirane buvuguruye binyuze mu ishoramari Sullivan yakomeje agira ati igihugu cya zimbabwe gifite sosiyete sivile ihamye n'abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bafite uburambe muri politiki amajwi yabo afite akamaro mu kwerekeza igihugu imbere ati abasirikare bagomba gusubira mu mirimo yabo ibigo bya leta bigomba gukurwamo intwaro abahohoteye abasivili bagomba kugezwa mu butabera nta kureba ishyaka barimo Sullivan yongeyeho ko guverinoma igomba gukora amavugurura y'ubukungu buhamye harimo gukura icyuho mu ngengo y'imari no kugabanya ruswa umusigire mukuru wa sekretari wa departoma ya leta muri amerika ushinzwe ibibazo bya afurika sullivan yanavuze ko perezida munangagwa ashaka kuvugurura umubano wa gicuti n'amahanga ashaka kubasha kubona inkunga y'amahanga n'ubufatanye by'umwihariko na leta zunze ubumwe za amerika guverinoma ya zimbabwe ikaba isabwa mbere na mbere kubanza gushyira mu bikorwa amavugurura sullivan yanagize ati amerika yiteguye gufasha guverinoma n'abanyazimbabwe kugera ku ntego zabo ati mu by'ukuri ibi bishingiye ku baturage ba zimbabwe turashaka gushyigikira ibyifuzo byabo ku gihugu gishobora kubigeraho uko byakabaye
iri ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika nshuti zacu mwese uko mungana ndabashimiye cyane maze rero mukomeze mugire umunsi mwiza munogerwa n'ibiganiro bya radiyo yanyu ijwi ry'amerika murakarama
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.